iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo mu burundi ishyaka apdr abanyamahoro riratangaza ko rigiye gukomeza risaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa muri zo baravuga ku bisabwa umuntu kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu no mu nteko ishinga amategeko ibyo byavugiwe mu nama yahuje abagize iryo shyaka mu ntara ya kayanza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze umugambwe w'abanyamahoro apdr urashima ko ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe banza witonde gabriel awurongoye ku rwego rw'igihugu yabishikirije ari mu kayanza kuri uyu wa gatandatu yariko abonana n'abanywanyi b'uwo mugambwe muri iyo ntara iri mu buraruko bw'uburundi banza witonde avuga ko umugambwe arongoye ushira ineza imbere y'ugwaruka ni nayo mpamvu amenyesha ko afise ivyo anegura n'ivyo yifuza ko vyohinyanyurwa mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha turabishima cyane ariko haricyo tunegura tumaze iminsi turiko turasaba twifuza yuko cohinyanyurwa mu bwirizwa shingiro kigahagarara aho basaba ko kwitoza mukuru w'igihugu ateza kuba afite imyaka mirongo ine y'amavuko tukabona rero ko abakiri bato bashobora kuba baba amaboko imugongo twe mugambo wa pederi dusaba yuko bogumiza imyaka mirongo itatu n'itanu ahubwo bibaye ngombwa bakayimanura gushika ku myaka mirongo ibiri n'itanu isabwa kuba wo mushinga amateka ko turamaze kubona akarorero katari gake ko mu burundi higeze gutwara abakuru b'ibihugu batari bakwije imyaka kandi byagenze neza eka n'isi yose iratwereka ko urwaruka rushoboye gutwara igihugu kandi bikagenda neza iyo rero ingingo turayinegura tukifuza ko bibaye ngombwa yohinyanyurwa mugabo naho nyine tuvuga ati nta nzira ikirasha kuko n'ibisanzwe turafise abantu bafite iyo myaka mugabo twabifuza ko urwaruka rworonka amahirwe muri iryo hwaniro kuva ku ndongozi gushika ku banywanyi habonekamo cyane urwaruka mbega baba bafitiye iyihe migambi urwaruka burundi bw'ejo mu gihe boshikira ubutegetsi nk'uko babyifuza inyishu ni y'umukuru wa apdr abanyamahoro ko mu buryo turavuga ati imana dufashe tugashikira igihugu abantu batanga ubuzi bafatiye ku burambe ngo imyaka itanu bakoze akazi bakakanga abantu babiri bakwavariza hatarimo umushikiranganje nturonka akazi ibyo twe tuvuga duti ibyo ntibibaho umunyeshuri yari yize yarakoze stage arimenyereza nibavuga akazi aho kari umuntu akora ikibazo ugatoya akore uko rero byatumye iyo migambi hakaba n'imigambi dufite cyane cyane yo kurwanya ubushomeri aho tuvuga tuti kurwanya ubushomeri twifuza ko amabanki yose atazubaka kwitwa amabanki y'ubudandaji ubudandaji zo kwitwa amabanki y'iterambere aho aza kurondera abashomeri akabahereza ingurane mu bikoresho ibyo bikoresho bigaca biba ingwate iyo ndongozi y'umugambwe w'urunani no gusubiza hamwe yagize icyo ivuga ku ntererano y'amatora isabwa iyo tuvuga duti umuko bamaze kuba katari agahato reka bice mu byo gukundisha igihugu umurundi wese yumva igihugu bwa mbere ari cy'uwiwe atagahato kuko turamaze kubona bagiye basaba ko batobahata kubakatira ku mishahara ubwo n'uburenganzira bwabo tukifuza ko atawugira ikibazo kubera yanse gutanga mubwatwe bw'amo kacu k'umugambwe pete twifuza ko abarundi bose bwo gukunda igihugu umwe wese icyo afise iyo gushyira kugira ngo ayo matora ntazoburagize ngo habuze ibi canke biriya kiretse intererano nta bibazo byabonetse cyane muri iryo hwaniro biciye ku mukuru wawo uwo mugambwe uhurikiyemwo ugwaruka wamirira kure gushyikira ubutegetsi biciye mu ngimba mu gihe ufise ivyo udashima mu nteguro y'ibwirizwa shingiro umugambwe apdr uhamagarira abanywanyi bawo kwitaba ibisabwa kugira bazoje muri kamarampaka ico abanywanyi basabwa gutora umukuru w'umugambwe abasaba kurindira ico bazomenyeshwa mu kayanza mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu rwanda abagenerwabikorwa b'ikigega gitera inkunga batishoboye barokotse jenoside bakomeje gutakamba kubera imibereho mibi babayemo bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika ni abanyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru yo mu rwanda bavuga ko bagiye kumara amezi atanu batabona amafaranga abatunga bagenerwa n'ikigega farije ubuyobozi bwa farije ntacyo buratangaza kuri iki kibazo umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yadukurikiraniye iyi nkuru amezi atanu nta giceri cy'atanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe ntabwo babasobanurira impamvu bo impamvu ntabwo bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambwira ngo ese muzahora muteze amaboko kugeza ryari umwe mu bagizwe imfubyi na jenoside aratekereza ijwi rya amerika akababaro ke na bagenzi be babayemo kubera bamaze amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi farije kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi i kigali we na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega farije kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga amutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari naho asasa akarambika umusaya inzu yinjijemo ijwi rya amerika mpagaze gutya nkatera intambwe gutya iyi si iya mbere iyi ni iya kabiri ubu ni ubugari mu burebure kandebe mu burebure mvuye ku muryango gasasiri kacyiru mu mujyi wa kigali inzu ayibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi ku ruhande rwe iyo atagiye kwiga akora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mumesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mumesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye ama amafaranga ibihumbi bibiri ubwo gatatu ama amafaranga ibihumbi bitandatu amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega farije ijwi rya amerika yayamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose haba muri kaminuza nkuru y'u rwanda ishami rya huye ndetse no muri kisite batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi hari abana bo muri yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku rwanda rwose u rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe ijwi rya amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa farije buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri farije yavuganye na bwana teofile ruberangeye ukuriye farije maze ruberangeye amubwira ko tugomba kuvugisha madame dafi mukakigeri ushinzwe gahunda za farije tutaratsimbuka kuri farije twahamagaye mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri make dusubiza muri aya magambo icyiza ni uko mwabaza umuyobozi mukuru wa farije kuko ntabwo ndi umuvugizi wayo twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa farije ntibyakunda haba ku kwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibi bibazo bigarukwaho n'abagenerwabikorwa ba farije hagati aho abagenerwabikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite njyewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri farije niba bagira umutima wa kimuntu njyewe byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza imfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakacyishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ati ntibabe abantu bo mu biro gusa kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari imfubyi buri buri ngo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye gasasira nanone za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana uyifite mukigana noneho we yaba agiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe ko ubifata gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye na bagenzi be tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwabikorwa ba farije barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega farije bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu rwanda kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanzamura ireme ry'uburezi rikomeje gucumbagira hari ibishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone nk'uyu twahimbye gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo aba ageze ku isoko ry'umurimo yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinzi aho byaturuka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
eric bagira ubusa mu rwanda na jean bosco ndarurinze mu burundi ndabashimiye inshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kudukurikira mu maradiyo yanyu mushobora no kutwumvira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www akadomo radiyo yacu voa akadomo com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
mu mibereho ya buri munsi y'abantu kugira inshuti nziza bishobora kuba imbarutso y'iterambere muraganira mukajya inama mugatabarana aho bikomeye ndetse mugashyigikirana muri byose ubushuti ni ibanga ry'umutima wowe ubwawe niwe ushobora kumenya no kumva icyo umuntu asobanuye ku buzima bwawe yaba akenshi ibi wabikubaza ushobora no kutabona amagambo abisobanura iyo ucishije amaso mu mizingo ibitabo by'amateka by'umwihariko mu rwanda rwo hambere hari umuco wo kunywana maze abantu bagasezerana kuba inshuti magara ariko bitari mu buryo bw'urugomo cyangwa ubushukanyi mu gukora ibidakwiye ahubwo ari uguterana ingabo mu bitugu yaba mu byiza ndetse no mu bibi uko imyaka igenda yicuma ibihe birasimburana bityo nta bihe bitagira bubu ab'ikinyejana tugezemo bo akwereka ko ari inshuti yawe kandi magara nyamara wakurikirana byimbitse ibigize umubano wanyu ugasanga umwe muri mwembi afite inyungu avuma muri mugenzi we bityo iyo ibyo yashakaga bigwije cyangwa se bigushizeho umuburira irengero reka dutangire ikiganiro twifuriza amahoro y'imana buri wese ukurikira ijwi rya amerika muri aka kanya nk'uko mubyumva uyu ni umwanya mukurikiramo ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko i kigali mu rwanda mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku mubano mu bantu ariko twibande ku kubaho ufite inshuti magara tugaragaza ko kubaho ari ukubana mu kiganiro turaza kumva icyo abaturage batekereza ku nshuti zo muri iki gihe turaza kumva kandi inkuru y'abagabo babiri bamaze igihe kitari gito ari abanywanyi yewe ntunyeganyeze urushinge rwa radiyo yawe turi buze kumenya ese umubano w'aba bagabo ushingiye ku ki ese n'imyaka ingahe ishize bamenyanye mu kiganiro cy'uyu munsi kandi turaza kumva ikinamico nyiramubande abakunzi bacu kubanigana ijambo murabizi ko tujya tubikora n'ubundi turakira ibitekerezo byanyu ingero ndetse n'inyunganizi ku buryo mubona imibereho y'inshuti z'iki gihe ndetse n'icyakorwa kugira ngo habeho ubushuti nyabushuti butagamije indonke cyangwa se inyungu ku muntu zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mutwoherereza ubutumwa bugufi nyabuneka ntabwo wahamagara ngo bikunde ni ugukoresha ubutumwa bugufi gusa ariko kandi mushobora no kudusangiza ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga byaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo tubahaye ikaze mu kiganiro cya none mujye kugezwaho nanjye kirisipe mizero uyu munsi turumva karahanyuze uyu ni muzehe makanyaga abdul tunamwifurize kugira ibihe byiza
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ubushiti muri iki gihe burimo imibare myinshi kandi ishingiye ku nyungu mu kinyarwanda bagira bati habana bakize iyo ukize baraza ariko se ubona muri iki gihe abantu bashobora kuba inshuti magara reka twumve icyo abaturage babitekerezaho
ubu ngewe uko mbibona ntago ubushuti magara bukikunze kubaho kuko umuntu aba undi inshuti nawe bitewe n'inyungu amukura ugasanga niba za nyungu zirangiye yamukuragaho bwa bushuti bwe na wa wundi bari bari inshuti burangiriyeho umuntu kera mwabajyaga muba inshuti wamuha inka akakwitura ariko ubu ngubu usigaye wayimuha ntakwiture bigatuma ubucuti bwanga ntabwo bishoboka kubera ko ibintu by'ubukene nibyo byatuma abantu batabana baba inshuti cyane kuko iyo umuntu afite ibintu bikeya nta kuntu wavuga ngo ugiye guha umuntu ikintu nawe ubwawe utabashije kwihaza ibintu byabaye bikeya buri muntu wese urebye biva ku nda inda niyo isigaye yarabaye nyirabayazana y'ibintu byose nta bucuti bwapfa kubaho kuko ugira inka imwe ugakenera kurihira abantu barenga batatu kandi mbere ibyo ngibyo ntibyabagaho urebye wenda bishobora kuboneka ahantu hakeya ariko nabwo abo bantu bashobora kuba inshuti wenda ureba nka revo bariho bashobora kuba yenda kureshya kuko ntabwo uzafata umuntu ufite amafaranga menshi ngo ujye kumuhuza n'umuntu ubona batari kuri revo imwe ubwo urumva ko ba bantu bihuza bitewe na bwa bukire bafitanye noneho akariho ubona umubano wiyongere ku uva ngo abantu bahanye inka ntabwo abantu zabo ari abahinzi ari abakene bose bajya guca inshuro ngo bazahane ya nka baba bararagijwe nabo ubwabo abantu bagirana ubushuti ari abakire kuko bafite ibibakurura ni ya mafaranga ubundi ku ruhande rumwe rwo kuba baba inshuti magara bibaho cyane ugasanga nk'abantu bahanye inka bitewe n'agace runaka bitewe n'uburyo babyumva bitewe n'uburyo babanye akaba ariho nyine ubucuti bushobora kuva bwa magara ariko ku ruhande rw'uko badashobora kuba inshuti magara ni uko buri wese nyine aba yibereye mu bye ashakisha amafaranga bitewe nyine n'uburyo isi ya none tugezemo
mu bitekerezo binyuranye by'abaturage tumaze kumva biragoye kwemeza ko muri iki gihe umuntu ashobora kugira inshuti magara idafite inyungu imukeneyeho ese wowe udukurikiye ubyumva ute ibitekerezo byanyu bihawe ikaze cyane hano mu kiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika jye mwumva nitwa kirisipe mizero nuganira n'abakuru bafite ubunararibonye mu buzima bazakubwira ko burya nuha amahirwe umuntu yo kuza mu buzima bwawe uzamugirira icyizere kuko natakubera inshuti magara y'ubuzima bw'iyi si azakubera isomo rikomeye ry'abatuye isi bityo zirikana ko kuba hari ukubana reka dukomereze ikiganiro mu karere ka kamonyi ahatuye abagabo bamaze imyaka irenga mirongo ine bafitanye ubushuti mugenzi wacu david hetimana yaduteguriye byinshi kuri bombi
ibi rero si twe gusa n'abana bacu tubyara barabibona
nzagonda saro ryakunda ukuze mukobwa nzakubongorera kuri bigo bya gashumbe byara imisengo iyo ni ruvubu rwivugiye ku muvumba ruvuzi byara umuvumba umugore mwiza byara umutabazi aho asigaye nzibariza iyo ni tabutabo twegera umukingo mugabo cana mu nzu ntihenyigeze niyigeze umutindi ntabwo ari hano uyu ni fideli kabanza w'imyaka mirongo ine n'umunani hamwe na maritini nkomeje gusenga w'imyaka mirongo ine n'ine batuye mu karere ka kamonyi mu murenge wa ngamba akagari ka kabuga aha barakomeza batubwira uko bari babayeho mbere y'uko bamenyana nari mbayeho mu muryango nk'uko nyine umwana abaho agakorera mu babyeyi akabana na bakuru be n'abarumuna be nabayeho rundi umuhinzi nyuma nyine nza no kujya mu ishuri ndiga ariko ntabwo nize amashuri yisumbuye ngo nyarangize ariko nabayeho mu buzima bwaba bwa giturage namenye ubwenge mbona abana na data baba bari inshuti mu buryo bugaragara ubwo rero nyuma papa aza gupfa twe turasigara ariko ababyeyi bacu barabanaga ubwo rero yabanye na data igihe kigeze data apfuye urukundo rwacu rurakomezanya kugira ubwo habayeho no kugirana ikiganiro cyiza ni uko nyine arangabira urukundo guhora basabana no kuba ababyeyi babo bari babanye neza mbere y'uko bitaba imana no kudacogora ku byo biyemeje ibi ni bimwe mu byatumye fideli afata iya mbere mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu afata icyemezo cyo kugabira maritini inka dore ko yemeza ko ari inshuti ye magara ku bindi arakomeza nari noroye inka irampira iranyororokera ndebye marite n'ubucuti dufitanye amaze no gushinga urugo nta nka afite kuyimuha rero nabitewe n'urukundo n'ubucuti bukomeye n'ubucuti bukomeye n'urukundo dufitanye
mumbwire muri make uko mubanye magingo aya ngaya tubanye neza ndamwishimira cyane ni databuja nezezwa cyane n'uburyo noroye nkabona ifumbire nkahinga nkeza kandi umusaruro mbonye nkabona ko ngukomoye kuri kabanza fide kuko yampaye inkunga ikomeye mu buzima busanzwe njye n'umuryango wanjye rero iyo mubona mubona nk'umubyeyi wanjye burya ngo kubaho ni ukubana kandi gusa wowe wimye bitera isoni bimwe mu byo aba bagabo bombi bahuriyeho kandi ngo ubucuti ni isuka ibiba urukundo mu bana babo bemeza ko kandi mu gihe bazaba batakiriho bizafasha abana babo aha barakomeza bagira inama bumva ko ubucuti bukwiye kubamo imibare myinshi bishingiye ku nyungu twumva rero twagira inama abanyarwanda muri rusange kugira ngo bagerageze kongera gusabana bagerageze kongera eh, ku- kugirana ubucuti ndetse bu- bubyara kugabirana kugira ngo abake- umukene abashe kuzamurwa n'ufite ubushobozi inama twagira abantu ni uko twagaruka ku gicumbi cy'umuco tukagirana urukundo kandi urukundo rutarimo uburyarya byubaka ubumwe Eh, n'ubavukaho agakurira muri rwa rukundo yasigiwe eh, n'abamureze ubusanzwe kugabirana inka ni kimwe mu kimenyetso cyerekanaga ko abantu bafitanye ubushuti bityo bigatuma basabana maze urubuto babibye rukazera rusakara mu bana babo david hitimana ingamba mu karere ka kamonyi kubw'ikiganiro ejo
nyuma yo kumva inkuru y'ubushuti bw'aba bagabo bombi ngira ngo birumvikana ko kugira inshuti ari byiza mu buzima bityo reka duhinira aha igice cya mbere mu kiganiro cya none aho twaganiraga ku mubano mu bantu ariko tukibanda ku kugira inshuti magara mu buzima ese wowe udukurikiye ubona ute imibanire y'inshuti z'iki gihe zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mutwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa se mugakoresha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo mu kanya turakomereza mu gice cya kabiri aho mugenzi wacu hamida mukundente atugezaho ikinamico nyiramubande iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika
hobe yambi mwese nitwa usenga eriti nkina mu ikinamico nyiramubande nitwa mbegeti uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana itsinda ry'amahoro rikimanga imyitwarire ya mugenzi wabo gakuru gatsimbanyi nawe yari yiteguye gukora ibishoboka byose ngo umuhungu we abane n'umukunzi w'imbabazi reka iki gice tugihere kuri habana uhangayikishijwe n'ikorwa ry'ubukwe bwe
mwiriwe abaha cyore wowe se uteye uturuka eh
ariko kuko waciye inkoni zamba ko ukanyumva kuba narakunze mbabazi ndibaza ko atari ikosa ni ikosa wakoze kandi rikomeye kuko umuryango wacu ntushingirwana n'uwanyu ngo bizakunde ntibyakunda pe n'iki kibura se basi nibura ngikore eh? dore rwose n'inkwano ngizi kandi n'inzu narangije kuyubaka yewe naranayifunze imirimo yose nakubwira narahinze pe ni ukuri ica inkoni zamba umwana wanyu ntabwo nzamwicisha inzara ushobora kutamwicisha inzara ariko ukamutera umwaka uranyumva neza sinumvise bavuga ngo mu muryango wanyu ku mwaka umurebaho arega ibyo ni amagambo kandi ni ukuri umwaka ntubaho umva nkubwire urabinyumvisha ariko sindi bubyumve ejo bundi sinahuye na so tukavugana nagera mu kabari nkabura n'ungurira rimwe I- yewe habe n'uwo kunsomya ubwo se uranyumvisha ibiki hari umwaka uruta uwo nguwo ahubwo reka nkubwire ndananiwe ndashaka kuruhuka genda tuzaba tubiganiraho N- none se nzagaruke ryari genda yewe nzakubwira
ngaho mpereza amazi nkarabe intoki uryange werega akahungu ntabwo nkunda gukarisha akanya ntayazanye gareka ngo ukarabye ese aho wabaye iki mu ntoki ko ndeba habaye mu kanwa wahora ni iki ni umuhoro nteye amabavu ndi kwahera buriya bwatsi bw'iriya nyana ese ugira ngo ubwatsi kuri iri zuba ryakanuye ntibwabuze do nabukuye pfiriya ku kiyaga Mm.
aha iri zuba se Yawe.
yewe nanjye ejo nararihanganye abantu tujya gusura ka kana ngo ni minyoni
umunyone uzi kandi we ni uwe
ni wa mwana wa cya kigabo ngo ni ikiduhe cyateye inda Mm.
kigashaka kumuzana hano ngo tumucumbikire reka da ariko ndakurahiye Mm.
kamubyariye umwana mwiza pe umwana mwiza yewe noneho niba karabyaye umwana mwiza reka tumuhe abantu umuhungu wacu umurongora kigali we hanze uratangiye ubwo se washaka gutekereza gushingira umukobwa wabyariye iwabo utarigeze arinda ubusugi bwe aya gatsimba rwose ibyo ntabwo ari byo rwose ariko kandi ubona none kurongora yose ujye kugira ngo nawe ubu ni uko ubu se ko hari igihe umuntu arongora umugore akaba kwibanira akaramata nta n'uwo gutuma amazi kubera kubura urubyaro mba numva byaba ari byiza hamenyekanye ubyara mbere erega byose bigenwa n'imana no kubana nawe yarabyaye ahandi yazaho ukabuza urubyaro pe ukarumuburaho ibyo ntibishoboka kandi gute se none se urabona abana amaherezo yaba ayahe ko nyirarume yatsimbaraye uragira ngo bigende gute Hmm? kandi umuhungu wanjye rwose amaze gukura da yageze mu zabukuru arashaka kurongora yewe nyagasama tubere kuko niwe uzi byose akabura kwishakira ibisubizo ngo nyagasani nawe ufashe uwifashije reka mpereze icyo gisoro niyongeze imboga nirire nkure akiraho karama
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
halo Ah, halo sheri yewe nari nari maze guhangayika pe ndaguhamagaye numva ntibikunda ngira ngo waranyanze ibyo byo none se sheri ko mbona nyokorome yanze kuva ku izima yewe n'ejo bundi nagiye kumureba ngo tuvugane sinzi niba hari icyo yakubwiye Mm. sha ibyo ndabyumva nagiye kumureba rero maze ubundi arantuka sha yiva imuzi ngo ntabwo umuryango wacu wakunda wa- wakundana n'uwanyu ngo ntabwo umuryango wacu n'uwanyu byakora ubukwe ngo bikunde ngo kuko ngo dutera umwaku ngo umwakura Ah, nanjye nagerageje kumwumvisha ko umwaka utabaho arambwira ngo ubaho ngo n'ikimenyimenyi ngo yawutewe na papa ubwo baherukana aha aha none se sheri waretse muri iki cyumweru tukazabonana tukicara tukiganirira arega nitwe nitwe tugomba gufata ibyemezo sheri ndagukunda ni ukuri nta kizabuzana urukundo rwacu Hmm? none rero ndumva nko kuwa gatandatu twazigira isogwe kuko nta soko riba ryabaye nta n'akavuyo kaba kariyo hi? tukicara tukiganirira tugasangira hi? Eh, ariko uzi ko tudaheruka no kurya ka burushete
ushatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira ntibiteye kabiri tutaranduranya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ngira inshuti ifite icyo nziha iyo nyibuze sizibone ubushuti nk'ubwo bushingiye ku gihe
turagana ku musozo w'ikiganiro cya none ariko ntitwasoza tutabibukije ko mu gice cya mbere mu kiganiro ejo cya none twaganiriye ku mubano mu bantu ariko twibanda ku kubaho ufite inshuti magara tugaragaza ko kubaho ari ukubana mu bitekerezo binyuranye by'urubyiruko abenshi muri bo bagaragaje ko muri iki gihe bitoroshye kubona inshuti magara itagukurikiyeho inyungu ariko nanone twabonye ko ubucuti bubaho kandi bukomeye mu nkuru y'abagabo babiri fideli na marite bamaze imyaka irenga mirongo ine ari inshuti ese wowe twabanye ibi ubitekerezaho iki nyamuneka agira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku bucuti muri iki gihe nimero ni zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi turashimira cyane mwe mwese mwari mudukurikiye njye mwabanye kuri mikoro muri studio mbagezaho ikiganiro nitwa Crispe Mizero Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro reka tubashimire kuba mwabanye natwe mu kiganiro cya none naho gahunda za radiyo ijwi ry'amerika zirakomeje mugire amahoro
ushatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira ntibiteye kabiri tutaranduranya ushatse
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira